iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda miliyoni za nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni ku wa mbere itariki zitanu y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa bibiri na cumi n'umunani ni saa kumi zo ku muhingamo mu burundi no mu rwanda muri kumwe na federic nkurikije mu ndwi iheze impunzi z'abatutsi b'abanyekongo zaragiye gucumbika ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho impunzi hcr i karongi mu gihugu cy'u rwanda izo mpunzi zari zarahiye zirarengwa ko zitazova muri icyo kibanza zitimuriwe mu kindi gihugu atari u rwanda canke atari repubulika iharanira demokarasi ya kongo yamara inyuma y'iminsi itatu zari zihamaze zahakuwe ku nguvu n'igisirikare hamwe n'igipolisi by'u rwanda maze abatari bake barakomereka abandi nabo baricwa ibiharuro byatanzwe n'igipolisi cy'u rwanda vyerekana ko impunzi z'abanyekongo zitanu arizo zahasize ubuzima ariko ibiro vy'ishirahamwe uh, mpuzamakungu vyatanze uh, ibiharuro bishika kuri cumi n'umwe impunzi cumi n'umwe arizo zahasize rero ubuzima impunzi zozo zivuga ko igitigiri c'abahaguye kirenga aho ko mu kiganiro muri isanga munsi turagaruka ku bibazo by'izo mpunzi z'abatutsi b'abanyekongo abatumire muri iki kiganiro ni abantu bazi cyane intara ya kivu ya ruguru hamwe na kivu y'amajepfo kandi bazi cyane ibibazo byose byo mu ntara y'ubuseruko bwa kongo turi kumwe na habimfura mu nyarugero arongoye umuryango w'abatutsi b'abanyekongo baba muri kivu ya ruguru mu nyarugero aba mu ntara texas muri leta zunze ubumwe za amerika mwaramutse neza habimana mu nyarugero
mwaramutseho bwana felite nkundikije nk'uko ubuze nitwa haba imfura mu nyarugero nkaba mpagarariye impunzi nkaba mpagarariye abatutsi b'abakongomani baturuka mu ntara ya kivu y'amajyaruguru batuye muri leta zunze ubumwe za amerika murakomeye
turakomeye yegomeye turi kumwe turi kumwe kandi na dr salomon baravuga akaba ari umunyamabanga mukuru wa asp asp ni ukuvuga alliance pour le salut du peuple congolais akaba kandi umunyamabanga mukuru w'urunani asp fmk ni ukuvuga front des militants congolais umuhari wa politiki w'abanyekongo baba mu mahanga cyane cyane i buraya na amerika yo mu buraruko baravuga n'umuvugizi kandi w'uyu muhari asanzwe aba mu gihugu cy'ubusuwisi ariko muri iki gihe tuvugana ari kigali mu rwanda mwiriwe neza salomo baravuga
mwiriwe bwana frederic nkundikije nk'uko bivuze nibyo gukunda umunyamabanga nkaba n'umuvugizi w'ishyaka asp ni ukuvuga alliance pour la charite du congolais nkaba n'umunyamabanga umuvugizi w'urunana coalition ni ukuvuga mu gifaransa coalition asp fmk tukaba twararushyizeho kugira ngo tugerageze kumvikanisha ikibazo cy'abakongomani baba mu mahanga twumva yuko n'ikibazo cy'impunzi nabo ni abakongomani baba mu mahanga ko tubona barasuzuguwe cyane mbese barahejwe mu bibazo byose bireba gushakira ibisubizo ingorane twatejwe n'ubutegetsi buri Kinshasa tukaba tutavuga rumwe n'ubutegetsi murakomeye rero ngaho
turakomeye usibye ko ubu ngubu ndi mu nzira ngiye ku kibuga mu kanya gufata indege nsubira iwanjye nari naje mu karere kugira ngo ngerageze kumva ibibazo bihari tugerageze kubitekerezaho mbese ninanatabuka ngeze mu busubizi no mu burayi ngerageze kubwira abandi turi kumwe ibibazo bya bene wacu uburyo barenganijwe mbese nabo ikibazo kigira ibihumbi yegome turi kumwe kandi na ndorimana semana nawe nyine azi cyane intara yo mu buseruko bwa kongo mwiriwe neza ndorimana semana
mwiriwe neza bwana frederic nkundikije muri aho turi aho murakomeye namwe
natwe turakomeye uretse kuhamenya gusa muri kariya gace namenyesha n'abatwumva ko ariho navukiye nahava ndi mukuru bihagije ubasha gusobanukirwa ibintu byaho ndetse nyuma yaho mu murimo w'itangazamakuru nakoraga nabashije gukurikirana rwose ibibazo bibera muri kivu y'amajyaruguru na kivu y'amajyepfo ndetse no muri kongo muri rusange no mu karere k'ibiyaga bigari ni byiza cyane ndabashimiye mwese abashinga ntahe kuba mwitabye ikiganiro reka ariko dutangure kuri wewe haba imfura mu nyarugero kuva aho impunzi z'abatutsi b'abanyekongo zitahukiye zimerewe gute muri iyo kampi zari zavuyemo amakuru muronka ifashe gute
urakoze bwana frederic bagiyoteye amakuru ya ziriya mpunzi zimaze gutahuka aho zisubiye mu nkambi yawe yahariye kiziba impunzi amakuru mfite ayo bambwira bambwira ko koko baratahutse ikintu cyari cyatumye bamanuka ni inzara yari itewe n'ifungurwa ifunguro ariseri yari yaragamije ryabarikiya cyane bamanuka bagiye gutabaza ariseri bagiye kumutakira nk'uko umwana yaba ashonje akamanuka akajya kubwira ati mama ndashonje bamaze kumanuka bageze ku cyiciro cya ariseri ariseri muzi ko yabuze iti ngewe ntabwo umukiriya wanjye murabahaye leta ni ikibazo gikomeye cyane kubona umwana amanukira umubyeyi we amubwira ati mama ndashonje umwana akavuga ati umubyeyi akavuga ati mwana wanjye sinkiri nyoko uje ugenda tukira uwanjye akaba ariyo yabaye n'intandaro cyane cyane y'imfu z'abari abantu amakuru mfite bambwira bamaze kuzamuka basubiye mu nkambi yabo bagezeyo urabona impunzi icyo twahunze twahunze amasasu ubwicanyi twakorerwaga muri congo dukorerwa n'abaduhigaga cyane cyane muri congo twari turiho neza tubanye neza n'aho twabanaga ariko intambara yo mu rwanda imaze kuba abakoze amahano mu rwanda bamaze guhungira muri congo bagezeyo baradukurikirana baradwiga natwe baratwica turahunga aribo duhunga na leta ya kabira desire kabira yari hari nayo irabashyigikira turahunga duhungira mu rwanda ruratwakira ruraducumbikira noneho ziriya mpunzi rero aho zimaze kurasirwa zarahamutse umutima ntibasubira mu gitereko basubira ahandi bari bari muri mirongo icyenda na gatandatu duhunga umutima umutima uva mu gitereko bamaze kuzamuka hageze hariya kugeza iyi saha harimo ihungabana rikomeye cyane bamwe urumva kuba warahunze abimfura tugarutse ku kibazo cyatumye baja ku biro HCR icyo kibazo cy'ibifungurwa coba kiratorerwa umuti muri iki gihe
amakuru mperuka ni uko kugeza iyi saha abo abashobora kumvugisha abo mbona kuvugana ushobora kuvugana nabo bambwira ko ntacyo kirakemuka
izo mpunzi z'abatutsi b'abanyekongo ziracasaba ko zokwimurirwa mu kindi gihugu kigira gatatu
ibyo nkubwira ni uko nkubwiye uko kuva ikigo cy'u rwanda twashyizemo ku icyenda na gatandatu kugeza iki gihe urabona imyaka ishize turi hariya ibyo kurya babonaga ntibyari ko byatumaga nibura bashobora kubaho ariko ibyo babahaye ntibyari bishoboye ntibyashobora kubatunga ngo babe ukwezi kwatangira ukundi kugashira inshuti rero nkunikije bamaze bamaze kubona ko ifungurwa byagize barahamutse babona ko inzara igiye kubica ibyo babuze byose bavuga ko bashaka gusubira muri congo kujya hehe byaterwa n'inzara kuko urabona nko kujya muri congo ni igihugu bahunze uwo bahunze umwanzi twahunze aracyariyo gusubira hariya rero ntabwo ari ibintu bigize ibyo bavuga byose baterwa n'inzara yari yabateye hahise ikemura ikibazo cyabo ikabarinda inzara bari bafite numva nta kindi kintu baba bifuza ikibazo cyabikuriye byose n'inzara bari bafite
ibibazo nyamukuru izo mpunzi zasabye ntibiratorerwa umuti igihugu cya gatatu eka n'ikibazo cy'inzara inyishu ni iyihe mushirantahe tukiri kuri mwebwe nyine mushirantahe haba imfura nyaruguru
inyishu y'ibyo ngibyo icy'impunzi zifuza natwe turanga n'abavandimwe bacu turifuza yuko abo bantu babona ibifungurwa byabo nk'uko bakabona ifunguro bibatunga mu buryo inzara itabikira hariya urabona abantu bangana kuriya kugira ngo bazabe hariya bishwe n'inzira kandi bafite hsr mu nshingano zabo kugira ngo ibatunge twasabaga ko hsr yakora uko ishoboye kose ikabatunga ikindi cya kabiri bahungabanye n'umutekano wabo ntabwo umutekano wabo aho bari batuje urumva nawe umuntu warashwe kugira ngo umwere kuraswa urwa kabiri ntabwo bivuze kare ko byabasubije nko mu igisebe gusubira ububisi twaba twasaba yuko twasabaga yuko nibura leta y'u rwanda yabahumuriza bagatuza bakagira ituze aho bari ikindi cya kabiri ikintu bafite gikomeye cyane n'ihungana bageze batewe n'ariya masasu barashwe tukaba twasaba ko leta y'u rwanda yakurikirana bariya bantu bakoze ariya urabona aho bari bahungiye leta abari bashinzwe kubarinda umutekano bakoresha imfu z'umurengera babujijemo amasasu kandi muzi yuko uburenganzira bwa muntu ubuzima bw'umuntu ni ntavogerwa ntabwo bagomba kubaruramo amasasu hari ubundi buryo bundi bagomba gukoresha ariko ntibaburiramo amasasu tukaba twasaba yuko leta y'u rwanda yakurikirana ababikoze baganirwa intangarugero kugira ngo n'izindi mpunzi aho ziri hose dufite turi mu nkambi eshanu mu rwanda izo mpamvu zose aho bari hose baranguye natwe aho turi ahangaha ntabwo umutima wacu uri hamwe tukaba twasaba ko abo bantu bashyikirizwa inkiko bagahanwa noneho impunzi umutima ugasubira mu gitereko kandi zigahumurizwa n'abandi bari mu nkambi abarimo batubwira ko hari abadatekanye nk'abari bagize komite baravuga ati turahigwa tukaba twasaba leta y'u rwanda kubahumuriza ntibahigwe urabona ibyo bakoze babikoreshejwe n'inzara yari bamereye nabi bakaba umutekano bagatuza bakaba bamwe kuko batubwira ko barara bihishe barara mu majoro abo bantu nabo bakagira bakabona agahenge bagahumurizwa bagatuza noneho amahoro akaboneka muri iyo nkambi murakoze cyane ariko n'impunzi murazihanura kutakoresha ingufu nazo nyine kuko amakuru atangazwa aravuga ko hari impunzi zari zifite amabuye n'ibihiri
perezida nkunda iki rero kina ukomeza kuvuga cyane umuntu ushonje urabuzi nawe nawe wenda wigeze usonzeho umunsi n'umwe umwe iyo umuntu ashonje uzi kugira ngo utekereze neza utekereza ari uko wariye iyo ushonje rero ubwonko bwawe ntibutekereze ngo butekereze neza ibyo bakoraga babikoraga bakoreshejwe n'inzara babonye icyo barya nta kindi bashaka bashaka ngo babone ibibatunga babone uburenganzira bw'impunzi hashize inshingano zifite hariya zo inshingano zifite zo kubakorera izibakorere ari ubuvuzi ari ibindi bindi byose inshingano zayo ikabibakorera naho ibyo ngibyo byo kuvuga ngo bafashe amabuye n'iki bate n'inzara yabariye bakoreshwa ubwenge bukoreshwa bukoreshwa n'inzara ntibukoreshwa n'umuntu n'umuntu hanze ntibakora kimwe yego musha namwe ndabimana semana ijya ntara murayizi cyane rwose ikibazo cy'impunzi z'abatutsi ba kongo murakizi mbega ibyashyitse mu minsi iheze mwabibonye gute ibyo bibazo byose by'izo mpunzi mubivuga kwiki
murakoze cyane icya mbere nabanza kuvuga ni uko biriya ni ibibazo byari bimaze igihe ndetse kuriya kwigaragambya atari bwo bwa mbere no kuvuga ko amasasu hariya n'ubwo bwa mbere nta mpunzi zapfuye ariko turibuka neza ko igihe generale laurent nkunda afatwa n'u rwanda agafungwa muri iriya nkambi ya kiziba babashyize kwigaragambya nabwo batera polisi amabuye polisi nayo irabarasa ndetse bamwe barakomereka ntekereza ko radiyo mpuzamahanga zabashyize kubikurikirana hanyuma uko twakurikiranye kiriya kibazo yewe ubwanjye bibiri na cumi nabashyize kujya muri iriya nkambi icyo gihe bari bafite ikibazo cy'inkwi zo kubasha gutegura ibiryo cyangwa ibifungurwa nk'uko mubyita icyo gihe ntibabashaga kubihabwa ndetse bandikiraga isere imwe buri muryango bakayimarana ukwezi cyangwa igihe kirenzeho ariko bahabwaga ibiti bibiri cyangwa bitatu bituzuye na sere mbese mu buryo bugaragara turagenda tubonana n'abayobozi b'inkambi icyo gihe batwereka ibibazo bari bafite byinshi mu by'ukuri ko abana babo bagendaga gushaka inkwi mu biturage bikikije inkambi ndetse abana bakabasha gufatirwayo ku ngufu bakavuga ko hari abagore bahohoterwa muri izo nzira bagiye gushaka inkwi mu mashyamba y'abandi ibyo bibazo rero byarakomeje bihura n'ibindi byinshi cyane ku buryo twebwe dutekereza ko kiriya kibazo cyo kubura ibiryo bihagije cyaje kuba imbarutso ariko impunzi zari zisanga mu bindi bibazo ibindi bibazo rero umuntu yakwibaza ngo ni ibihe muri icyo gihe turiyo batubwiraga ubuzima ko butaboroheye kuko batabasha kubona ahantu babasha gukura inkwi zitegura ifungurwa ikindi cya kabiri batubwiraga batubwiraga ko iyo nkambi kuko abantu benshi bashobora no kwibaza ikibazo bati kuko iriya nkambi gusa muri izo nkambi zindi zose ziri mu rwanda ariyo igira ibibazo ni uko iyo nkambi iri ahantu hitaruye iri ku musozi abahazi ni mu murenge wa bwishyura urimo ujya ahantu twumba ni mu misozi mu by'ukuri nta kintu na kimwe gihera ndetse n'abaturage aho hantu ni bake cyane b'abanyarwanda banahaturiye kuko ni ahantu hatera ku buryo impunzi zishobora kujya gushaka imirima nk'uko impunzi z'ibyumba zibigenza ndetse iyo nkambi iri ahantu habi cyane ku buryo n'ubucuruzi budashoboka kuko bitaruye umujyi ndetse n'uwo mujyi wo bwishyura begereye ni umujyi mutoya cyane ku buryo izo mpunzi zose ibihumbi cumi na birindwi birenga zidashobora kumanuka aho ngaho ngo zibashe gukora ubucuruzi ni ukuvuga ngo ubuzima bw'aho ngaho ni bubi cyane icya gatatu icya gatatu ni uko ibibazo mu buryo bimurirwaga bajyanwa muri amerika ibyo bita resetilementi haje kugaragaramo noneho ko ayo mahirwe bari bafite yo kujya muri amerika basanga bamwe bayatakaje kubera uburiganya bubasha gukorwa bubasha gukorwa n'abayobozi abatoranyijwe kujya muri amerika bagera igihe cyo kugenda ntibabashe kugenda hakagenda mu mazina yabo abanyarwanda ikindi noneho cya nyuma ni uko noneho n'ubwisanzure mu bitekerezo bari bamenyereye nk'abantu bakuriye muri congo kuba yavuga icyo ashaka kuba yatora uwo ashaka kuba yamuyobora ibyo nabo baje kubibuzwa urugero rukaba ari uko umwaka ushize nk'uko babivuga umuyobozi bari bafite uhagarariye izo mpunzi wabavuganiraga kuri leta y'u rwanda akabavuganira no muri acr mbese ibibazo byose bakabimushyikiriza mu gihe yari agiye gukoresha ngo inama kugira ngo yumve ibibazo by'abo ayoboye baraje bamuta muri yombi baramufunga ndetse bahita bamusimbuza undi muntu bisobanuye rero ko n'ubwisanzure bwabo bwari bugeramiwe mbese nta bwisanzure bafite ibyo rero biza guhura n'uko ibiryo byagabanutse biba imbarutso rero babona ko badashobora kwihanganira ibyo bibazo byose ahubwo iki cyo kugabanuka kw'ibiryo kiza kuba imbarutso rero yo gutuma bagaragariza isi yose kuko u rwanda ruba rubizi ko icyo kibazo gihari ndetse feri yari ibizi ahubwo buriya kiriya gikorwa bakoze bwari uburyo bwo kugaragariza isi ko bari ahantu bakandamijwe bafite n'ibibazo byinshi isi igomba kubareba no kubatabara ibyo ni ibibazo mushikirije ibibazo bihambaye cyane rwose reka tubaze na dr salomo baravuga nawe nyine ni umuntu azi cyane rwose kijya gihugu kandi umunyekongo mutubwire uko ntubona icyo kibazo cy'impunzi z'abatutsi b'abanyekongo
murakoze bwana frederic ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo ni ikibazo nitayeho kuva muri za mirongo cyenda ubwo mu buto yatezaga intambara muri masisi muri bukage habagaho conference nationale ko aricyo gihe ubutegetsi bwa kongo bwatangiye kuzana ivangura ry'amoko bavuga ngo hari abantu bafite icyo bise mu gifaransa na nationalité douteuse abantu batangira kurwana muri buka yuko le phénomène bita abanyamurenge niho yatangiye icyo gihe kubera ko umugabo witwa anzuluni bembe niwe wari perezida assemblée nationale ya zayire icyo gihe niyo watangiye iryo vangura ry'amoko abantu batangira kurwana abantu batangira guhunga muri noro kivu rero cyaje kuba icyo gihe ni uko habayeho fenomene bita magirivi ababyibuka bazi neza yuko haje ibintu byo guteranya abahutu n'abatutsi b'abakongomani batangira kurwana noneho kubera ko mu rwanda hari n'intambara y'abahutu n'abatutsi biragenda bigira za konsekanse muri congo abantu bamwe batangira guhunga ubwo ntabwo ndi bujye muri detaye n'ibyaba ngombwa ndabivuga noneho haje kuza jenoside y'u rwanda jenoside yabaye mu rwanda yamenye yamenye muri congo miliyoni igera kuri magana atanu y'abantu abenshi bamwe bari bakoze jenoside bashyigikiwe muri operasiyo turwasi abo bantu bageze muri congo batoteza abakongomani batoteza cyane cyane abatutsi batoteza abatutsi b'abakongomani batoteza abatutsi bo mu rwanda bari babashije kwambuka ndetse n'abakongomani ba kavukire baratotezwa abantu bose bamaze gutotezwa byaje gutuma koko abantu bavuga bati u rwanda rurabohojwe rumaze kubohorwa bamwe barimuka bajya mu rwanda ababashije kwemera kuko leta y'u rwanda nta muntu inzu yashyizeho hagahita umubwira ngo ndaguha ubwenegihugu ku itegeko ababishatse barabifashe bamaze kubifata bafata ubwenegihugu bw'abanyarwanda ariko bitavuze ko abakongomani hari abunzi benshi bakora mu rwanda barensitare badafite ikibazo noneho haje kuvuka ikibazo cy'uko murabona u rwanda ni igihugu gito ntabwo bafite ubutaka bwinshi ibyo turabizi ni igihugu cy'imisozi kimeze nko mu busuwisi nyabona no mu busuwisi kugira ngo abantu babone aho bahinga ntabwo byoroshye niyo mpamvu nkatwe mu busuwisi usanga tujya no guhahira hanze kubera ko dufite icyo kibazo cy'ubutaka u rwanda ni igihugu gifite ibibazo by'ubutaka ntabwo ari kimwe n'ubugande hakaba hari izo nkambi rero z'abakongomani bambutse intambara zose zagiye ziba abantu bagiye bavuga yuko bashaka kurangiza ikibazo cy'impunzi ariko kitubabaza kugeza ubu nk'abakungomani dukurikirana ibibazo by'akarere ni ukubona ko dufite abantu mu nzego zo hejuru z'igisirikare muri congo b'abajenero ari mu gipolisi ari mu gisirikari ari muri za serivisi de renseignement ari muri za za za imigirasiyo muri za guverinoma muri za mbese hose abo bantu baragiye bafashe ubutegetsi ku buryo mbese n'ejo bundi vuba aha ngaha hari abo muri ko muravuga ni abatutsi b'abanyekongo bafite ibyo bibanza
ibibazo ibibazo by'impunzi yewe uburyo mbibona ntitukajye tugenda ngo dufate ikibazo tugishyire ku bwoko kuko burya iyo umuntu yahunze ukava mu gihugu iyo ugeze hanze tugomba kugerageza gufata ikibazo muri rusange twe kugerageza kugishyira ku bwoko kuko icyo gihe ntacyo byatumarira ntabwo byazatuma tubona ibisubizo ku bibazo byo mu karere nta n'ibyo ndi bugereho nyuma yaho ubwo rero abantu bose bagiye barwanira ubutegetsi icyo tuzi kugeza ubu duhereye kuri ba ruberwa muribuka ko ruberwa yabaye visi perezida ushinzwe defanse na sekirite y'igihugu kuki batigeze bakora uko bashoboye kugira ngo abaturage babone umutekano batahuke icyo ni ikibazo nibaza ejo bundi generale bisengimana sharla w'umunyamurenge yari ashinzwe polisi nasiyonale ya kongo kuki ategeza ko uko ashoboye ngo akoreshe ububasha afite kandi ahabwa n'amategeko habeho umutekano abaturage batahuye ubwo ntabwo ndi buvuge benshi kugira ngo hatabamo ikintu cyo kumonopoliza ijambo ariko icyo ngira ngo mvuge ni iki ikibazo muri congo n'impunzi za congo ziri mu mahanga ubutegetsi buri muri congo nibwo bufite resiponsabirite tujye twirinda gushaka ikibazo tugishyire kuri nasiyo zimwe tugishyire kuri hcr tugishyire ku rwanda ntacyo byatumarira ntabwo twemera yuko umukongomani agomba kuzapfira mu nkambi agapfira mu mahanga umukongomani afite duruwa uburenganzira bwo gusubira iwabo agasubira iwabo bamuhaye ishuri bamuhaye ibitaro bamuhaye amazi mbese agataha iwabo afite komforo impamvu ugiye numva abantu bakomeza kuguma mu nkambi ni iki ni uko ubutegetsi bwa congo dukurikije amasezerano yasinywe adisabeba iyo bita bita cadre d'adisabeba yagombaga gucyura impunzi zose igakora uko ishoboye iyo muri akoro kadire abategetsi ba congo iyo baza kubyemeza ubu ngubu rwose icyo kibazo cy'impunzi kiba cyararangiye reka ndabasaba inyishu ngufi ngufi cyane rwose reka duhe ijambo umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika innocent innocent mwiriwe neza innocent muratwumva
muraho murakomeye yego muri hehe
nsuhuriza n'abo batumirwa barakumva tubwire irindi zina ryawe ngende mu rwanda izina irindi zina ninde
inosenti zaniyeri inosenti nde
inosenti zaniyeri yego duga ku ijambo kibazo cy'imbuye noneho ngende bashaka kuvuga ku kibazo cya zirampunzi yego
buriya iyo urebye ntabwo biriya byo kuba leta y'u rwanda ivuga ko itigeze ibarasira bihakana ariko iyo urebye biriya bintu njye mbona ari ibintu bisa n'aho byari bizwi kandi byarapanzwe urugero ku munsi wa mbere batangira kwigaragambya urabizi ko babarashe umwe bakumurasa mu kirenge undi bamurasa mu mutwe icyo ni kigaragaza yuko biriya bavuga yuko ngo baba barwanyije ngo bafite n'ayo mabuye ayo mabuye yagaragaye kuri uriya munsi wa kane bivuga ngo urya munsi wa mbere nta kintu bari bafite twibaza se kubera icyo babarashe uriya munsi wa mbere kandi nta kintu bari bafite ibyo babarega bari bafite byaje nyuma yaho ikindi ikindi mvuga biriya bintu ngewe abantu bakunda kwibanda mumbabarire wenda haba umuntu wenda ushinzwe impunzi none ari kukibaza ariko noneho biriya bintu ngewe ikintu mbona biriya bintu ni uko ari ikintu cy'inzara cyatumye biriya byose bizamuka hari ibindi bibazo byinshi bifitemo biriya byabaye imbarutso n'urwitwa wenda byo kugaragaza ikibazo hari ibindi byihishe leta idashaka kuvuga ahubwo babivuga leta ikabita abasazi biriya bintu byawe mbona hari leta inyungu ibifitemo noneho hari ikibazo nibaza bariya abantu bapfuye bizagarukira hariya ese bizabazwa nde bizabazwa abayobozi b'impunzi ese bizabazwa leta y'u rwanda ese ndibaza kubera iki uriya muryango ushinzwe impunzi kubera iki wabatereranye noneho ntibemerewe kumva ibibazo byabo noneho ngo bumve ubutabe cyangwa ngo iki yewe mbona iriya muryango ushinzwe impunzi warabatereranye ahubwo mbona nawo usa n'ubogamiye kuri leta kurya nawo hari inzego za leta zisa n'izo urimo rwose noneho nkibaza kubera iki batemeye ngo babumve ibibazo byabo ngo ibibazo bafite ngo babakemurire ko cyangwa bahise bahitamo kubashyira mu maboko ya leta bakitandukanya nabo icyo ni ikibazo mba nibaza niba batumirwa ribashe kunsobanurira kubaza ndimo kwibaza baze kumbwira murakoze ariko ndibaza hariho gukora ikintu bakabimurira mu bindi bihugu bakumva n'ubusabe n'ibyifuzo byabo bafite ibibazo bararemerewe kandi barahangayitse murakoze kandi mukomeze bakore ubuvugizi hagije bakora niba u rwanda rufite ubushobozi bwo kubafasha nk'ibyifuzo byabo babajyana ahandi hantu bumva bashaka murakoze murakoze murakoze innocent reka duhe n'ijambo duhe ijambo bwa mbere na mbere haba imfura mu nyarugero igice avuze ko bishyikirijwe na innocent mu majambo make akanya ni gato cyane rwose uvunagura amajambo urakoze cyane ibyo ubuze bagiye bavuga ibibazo bafite byinshi ariko hari n'ikindi cy'ingutu nacyo bafite kijyanye n'ubuvuzi uzi ko hari ukurya ariko hariho no kuvurwa amakuru mbona ava mbwirwa n'abari muri iyo nkambi abantu bararwara bagera mu bitaro babona nk'indwara inaniranye mu bitaro aho kuvuga ngo babone taransifere nta taransifere babona umuntu akaza akagwa mu nkambi urebye iriya nkambi ukahagera ukareba irimbi rihari uko ringana byagutera ubwoba si byo ryonyine ugeze ibyumba bose imisozi yashize yuzuye abacu sere bayibaza ikavuga ngo arega ngo amikoro dufite ni makeya nawe dufite abantu batanu barembye tuba twari umwe kuko niyo mikoro dufite abandi turavuza umwe undi tumushoboye abandi bane ntitubashoboye iki ni ikibazo gikomeye cyane cyane cyane mu buzima mu buzima bwabo ikindi navuga ndavuga nk'uko nazabivuze sere yemeye kubakira n'inshingano zayo ibihugu byose bitiranya amafaranga bikayahuza kugira ngo byite ku bantu bamereye nabi impunzi zifashwe nibura zibona ubuzima bw'ibanze hayiseri kugira ngo ivuge ngo ndabarekuye nimugende bahaye leta iryo jambo ni iryo jambo sinzi ko yataye inshingano zayo yataye inshingano zayo rwose rwose ibyo bintu birababaje cyane kugira ngo ivuge ngo nge ndabataye mbabaye intoki ikindi cya kabiri kuvuga ngo bafashe amabuye amabuye ntabwo ashobora kurwana n'imbura mwana mu nshuti yanjye nkundikije ikindi nshaka kuvugaho cyane ni ikijyanye na n'ubu buhunzi ubuhunzi turimo muzi ko twahunze icyenda na gatandatu mirongo icyenda tariki mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe mirongo icyenda n'icyenda loni ishyiraho abasirikari baje gucunga umutekano mu kiriya gihugu kugira ngo kigire umuhoro kigire amahoro dutahe kuva icyo gihe kugeza muri bibiri na cumi barahindura ngo bahindure izina bayigira monisiko ibihumbi bigera muri cumi na birindwi birenga kugira ngo bibe biri muri kongo buri gucunga umutekano kugira ngo tuzatahe nabo bafitemo uruhare runini cyane kugira ngo imizi impunzi zipfe iyo bagenda bakora inshingano zabo bakayobora umutekano muri kongo impunzi ziba zaratashye zo zaragiye n'iza zazo izo zibereyemo ziracukura igihugu cyacu cya kongo niyo nshingano zibereyemo zirasahura amabuye y'agaciro zijyana mu bihugu byazo ntizitaye ku mpunzi ntizere ibibazo byacu nazo zagomba kubazwa ikibazo cya ziriya mpunzi icyo bakora hariya impamvu badakora inshingano zabo tugataha nabo bari mu babazwa urupfu rw'abo abantu nabo barimo ikindi navuga n'ikijyanye na nasiteri urabona hasiteri umukuru hariya baragiye baramubwira hari ukuriye iriya nkambi utuye ku kibuye hari ukuriye inkambi hari ukuriye hasiteri mu rwego rw'i kigali nawe yaramuhamagaye ubwo kugira ngo avuga ati ndabarekuye mbahaye leta yahawe amabwiriza n'umukuru w'i kigali abo bantu uko ari babiri nabo bagomba kubazwa impfu z'abariya bantu hamwe n'ababaraje
ibyo ni ibintu bizoca mu manza aha ntitwoca nk'urubanza ariko reka duhe n'ijambo umuceri ntahenze rimana semana agira icyo avuze cyane cyane byashyikirijwe na inosa inosa
urakoze cyane icya mbere ni uko nabanza kuvuga ku byo salomo baravuga yavuze yavuze umugabo witwa anzuruni bende ko yaba ari we wateje ikibazo gikomeye cyo kuzana ikintu cyitwa ngo icyo bita nasiyonalite duteze ariko ndashaka kubwira uwo muvandimwe uwo mugenzi wanjye salomo baravuga ko uwanzuru ni bembe ndamuzi yari umugabo w'umubembe wakomokaga ibaraka icyo gihe yavugaga yazanaga icyo gitekerezo hari hegereje icyitwa resansima generale de la population ni ukuvuga ngo bagombaga gukora ibarura ry'abaturage icyo gihe rero bizana yavugaga ko abantu bose bavuga ikinyarwanda batagomba kugira kuba resanse mbese kubarwa nk'abakongomani ariko salomo baravuga aricyo yibagiza cyangwa atazi ni uko icyo gihe konseye patikiriye wa mobutu yitwaga bisengimana yari umwe mu bakongomani bavuga ikinyarwanda ni ukuvuga ko rero kuba uwo anzuroni bembera azanye ibyo ngibyo ntabwo ari wari gufata icyemezo mu gihugu cyose kuko perezida mubutu yari afite umukonseye patikiriye ndetse byaje no gukemuka nyuma kuko tumaze kugira muri congo n'abavisi perezida bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakongomani bavuga ikinyarwanda tugira mu nzego zose zishoboka n'abajenerale n'ibiti byose ahubwo rero icyo nabona navuga ni uko ziriya mpunzi nazo zigomba gutekereza ikintu kimwe yego bararashwe biteye biteye ubwoba ni bibi cyane twese tugomba kubyamagana ibyo leta y'u rwanda yakoze ariko impunzi nazo zigomba kwisuzuma kuko dutekereza ko hari bamwe muri bo batambikije biyumva nk'abanyarwanda abandi bakiyumva nk'abanyekongo mu gihe rero bikimeze gutyo ibibazo bizakomeza kuvuka ndetse turebye amateka ya vuba ahangaha muri iyi mitwe yose yagiye irwanira iwabo aho bavuka aho ziriya mpunzi zivuka ushobora gusanga harimo abana babo abana babo bavaga muri izo nkambi bakajya muri izo za eneventura bakajya muri izo za sendepe ariko ntekereza ko ibi byababayeho biri butume basubiza ubwenge ku gihe bagatekereza kabiri bakareba icyo bagomba gukora bakareba niba bakomeza gukoresha izo nzira zo gushyigikira iyo mitwe irwanira mu gace bavukamo za sendepe na za emeventura cyangwa bagomba kureba uburyo nabo bashakisha batanga umusanzu mu igaruka ry'amahoro iwabo kugira ngo batahe ndetse abiyumvamo nk'abanyarwanda nabo mu by'ukuri aho kugira ngo bakomeze batandaraze baziyemeza kimwe biyemeze nk'abanyarwanda ndetse babe bava muri ziriya nkambi bajye gutura nk'abandi banyarwanda abandi nabo biyumva nk'abakongomani abumva bafite umutekano nk'uko bavugaga barambiwe inzara badashaka kwicwa n'inzara bazajya iwabo bagira uruhare mu kugarura amahoro mu gace k'iwabo abumva hataraza amahoro bafite ahandi henshi bafite izindi nzira nyinshi bashobora gukora bakajya mu gihugu babona kitabaha kitashobora kubarasa nk'uko byagenze ejo bundi kizima dr salomo baravuga namwe ku cyiyumviro reka kucashikirijwe na inosa duga ku ijambo
ndagira ngo mbaze mubwire yuko agiye nkomoka ku ijwi kandi Bisengimana ni umunyejwi twebwe niko tuzi ko Bisengimana ari uwo ku ijwi n'umuryango wa Bisengimana nkaba nkuzi parukuru ya Bisengimana rwema jean dore mwese nkaba nyizi cyane niyo aho ngaho ntiyibeshye ngo ntabwo nzi Bisengimana ndamuzi ishatse kubikoraho detaye je pefere n'expose ndende cyane ariko ndakeka atari cyo kibazo twazindukiye icyo ngira ngo mvuge rero n'ibyo ngibyo yavuze bya nzuruni bembe niba yibuka abanyamurenge batangira kurwana n'ababembe muri siti kivu abantu bagatangira bagahunga byatangiwe n'ibyo ngibyo kuvuga ngo nzuruni ntabwo yari kubikora wenyine ari perezida wa parama ya kongo icyo gihe ibyo ni ukwibeshya ko byagiye muri konferanse nasiyonari icyo gihe hazamo amacuku maremare Bisengimana banamushyira ku ruhande nta niyo mpamvu yabuze umwanya w'ibyo ndabizi cyane rwose ntiyibeshye nazamusobanurira niba atabizi neza cyane namuha amakuru cyane ndayafite nkaba ngira ngo tugaruke kuri iki kibazo cy'abategetsi b'abakongomani nshaka yuko kongo tujya tureka gufata ibibazo byacu tukabishyira ku bandi tukabikorera tukabibikoreza twibwira yuko ibisubizo bizaturuka hanze numvise bavuga monisiko numvise bavuga hcr numva bavuga ibiki byose ariko kongo uko ingana kuriya twumvikane dufite kilometero kare miliyoni ebyiri magana atatu mirongo ine na gatanu kilometero kare zingana gutyo ni kimwe ni igihugu cya gatatu mu bihugu binini muri afurika ese koko dukeneye ko abantu bacu bajya kwitwa n'inzara mu nkambi ese dukeneye ko abantu bacu bajya gufatwa bakajya muri za gasika mu mbeho muri za finlande hose mu mbeho bakajya iyo batazi iyo batazi icyo bashobora kugira icyo bavanayo igihugu cyacu gikeneye yuko abo bantu bose bagiye bitwaza izina ry'abaturage ngo barashaka umutekano ngo barashaka ibi n'ibi kandi bafite utundi tuntu bifitiye abo bantu bagomba by'abatemera bagatanga ubutegetsi bakabuvaho bakabuha abantu bashoboye guha abaturage umutekano hari umuntu wavuze ati rwose abantu n'ibintu by'ubuvuzi ntabyo babona nibyo koko nkeka yuko impamvu nkambi zikomeza kubaho ni uko muri congo cya mbere abantu banze gushyiraho amavuriro banga kubaka amashuri banga guha abantu amazi banga gushyira amashanyarazi kandi hari amasezerano menshi yasinywe yemeza yuko abantu bagomba kubikora icya kabiri abategetsi ba kongo bari gufatanya n'imitwe yigomeka ku bihugu duturanye umutekano ukaba ushobora kuba muke muri ibyo bibazo yewe nkabakeka yuko na bariya bantu abo biyita ngo ni abarwandofone tuzi bariya bari mu butegetsi abapolisi abasirikari n'abandi bashobora no gukoresha bariya bantu bakabashuka kugira ngo bigire ibyigomeke mu butegetsi bw'igihugu barimo kandi ntibamenye yuko buri gihugu kigira umuco wacyo buri gihugu gifite amategeko yacyo numvise umuntu avuga ngo abantu ngo ngo bari bamenyereye kwigaragambya erega nanjye i burayi murabizi mu busuwisi ni igihugu bavuga yuko ngo ni amahoro ariko mu busuwisi ndabwiza ukuri iyo nambutse umupaka nkajya mu bufaransa nitwara uko ntabwo nitwara nk'uko nitwaraga ndi mu busuwisi iyo ndi mu biryo ntabwo nitwara nk'uko nitwara ndi mu busuwisi ngo tugomba kugerageza nanone kujya twigisha bene wacu tukabumvisha yuko umuntu iyo ari mu gihugu yubahiriza amategeko y'igihugu ntabwo yuko impunzi zitubahirije amategeko nta gihamya mbifitiye ariko ndagira ngo uwo muntu nk'uwo nguwo wihitisha mesaje ari kuvuga ngo wi ngo abantu bamenyereye kwigaragambya u rwanda rufite amategeko rugenderaho abakongomani ntabwo aribo baza guhinyura amategeko yo mu rwanda tujye tugerageza kuvuga ibintu rwose byumvikana tugerageze no kubwira abantu resiponsabiriti aho ziri resiponsabiriti ni ubutegetsi bwa kongo bariya abantu bafashe ubutegetsi bakavuga yuko bashaka ngo kuvuganira abaturage bagera niba bavuganira ugasanga bari kubarya ari bazima ibyo bintu bigomba kurangira ibyo ni ibibazo tugaruka ko tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na elize mwiriwe neza
mwiriwe cyane muri hehe elize
mukuru n'umwanya ndi bujumbura izina ya gikirundi rinde
ngenda kuri yo muduge ku ijambo ikibazo mu kanya gato
yego nari ngomba kuvuga kuri iki kintu yewe ikibazo kuri izi mpunzi z'abakongomani ziri mu rwanda ikibazo simona ko ari ikindi uyu mugabo mwatumire hariho umutumire yavuze yuko bagiye gusaba leta y'u rwanda yuko yabafasha kugira batahe nkaca mvuga kuri iki kintu uko kuntu yavuze mbega emeventuruwa emeventuruwa ku matoza yakozwe basanze yari yakorana na guverinoma y'u rwanda yarabasanzeyo barabarasa none no mu rwanda barabarasa mbega hoho batashe ntabwo bazabasanga bakabarasa ahubwo ikibazo ahantu kiri bariko baragica ku ruhande abanyagihugu bo muri congo ni abanyagihugu uvuga umenga ni ikindi gihugu sinzi umenga ntibashaka gukora ntibashaka gukora kuko niyo havuze urusoro rumwe ubona bahunze ko uri n'umuperezida muhano rubibi ntiwotinya kujya guterayo kugira wiyimbire bujya butare ko n'abanyagihugu batikunda badakunda n'igihugu cyabo ahubwo rero ikintu nuvuga ntibareke kwicirwa n'inzara mu rwanda ntibajye mu gihugu cyabo bakore bibaye na ngombwa bakigwanire batewe barabe yuko izo ngorane zose bafise yuko zitazohera hanyuma ikibazo cya kabiri nagomba mbaze uyu mudogiteri bisa nk'uko ari mu busuwisi ubona mubaze ikibazo ku bijyanye n'ukuntu leta y'u rwanda yarashize impunzi bakaraba bigaca bikurikirwa n'irya speech perezida w'u rwanda yavuze yuko bibaye ngombwa yuko bazona barasa no ku manywa y'ihanga niko yabivuze mu kinyarwanda mbega abona gute iyo nyifato y'umuperezida w'u rwanda no ku kuntu bisa yuko ariwe agiye gutorerwa kurongora umuryango wa afurika ubona neza yuko yoba bikwiye nicyo kibazo murakoze ngenda kuri iyo elize reka dutabwe kumushyira ntawe baravuga kuri icyo kibazo reka no ku cyiyumviro cyashyikirijwe na ngenda kuri iyo elize nyine mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe ibyo bibazo byose bibiri umuvandimwe aravuze ati abakongomani bakwiye gusubira iwabo bakagerageza gukorera iwabo niba bashaka kurwanira uburenganzira bwabo bakaburwanira mu gihugu cyabo niko mbyumvise aho rwose nibyo shyigikiye nta nibyo nabuze mvuga ndi kuvuga nti muri kongo igihugu cyacu ni kinini ntabwo dukeneye inkambi kandi rero tugomba kubirwanira mpaka tukagenda uburenganzira bwacu bukubahirizwa ibyo ngicyo ni kimwe mushobora no kumusubiza muri ibyo bindi avuze mubwira yuko buri gihugu gifite amategeko gikurikiza nari nabivuze kandi niba yateze amatwi navuze yuko iyo ndi mu busuwisi ntabwo nitwara kimwe n'iyo ndi mu birigi nta nubwo nitwara kimwe n'iyo ndi mu bufaransa cyangwa ndi muri amerika noneho tugomba kugerageza kujya tureba buri gihugu umuco wacyo amategeko yacyo tukayubahiriza igihe nagiye i burayi nagiye ngiye kwiga ntabwo nagiyeyo nkunze ariko uko byagenze kose nageze i burayi nagombye kwitwara nubahiriza amategeko y'igihugu ndimo abavandimwe rero icyo nababwira birinde barusahurira mu nduru bazaturuka muri kongo bakaza kugomeka abaturage bababwira ngo mugende mwigomeke ku butegetsi bw'igihugu burimo kuko abo ngabo iyo barwaye bajya kwivuriza muri afurika y'epfo mu buhinde hose mu burayi abana babo bari mu burayi hirya no hino n'abantu b'abaryohe bafite amamodokari ibihumbi n'ibihumbagizi bafite amaferme yuzuyemo inka ariko ugasanga abaturage nibo bari gupfa nongeye icyo kibazo nta nubwo nshaka ko umuntu yirirwa mbwira ngo igihugu runaka hcr ngewe ikibazo ni kongo ikibazo ntabwo ari igihugu duturanye ikibazo ntabwo ari hcr yego namwe ndoremana semana kuri icyo cyumviro n'ikibazo cyashyikirijwe na ngenda kuri iyo erize umunota umwe
murakoze cyane bwana frederic nkundikize gusa ntabwo natambuka kuri icyo kibazo ntabanje kubabazwa cyane n'umusinyaguzi nka salomo baravuga arimo arasinyagurira abantu avuga ko ngo bariya abantu batakaga inzara n'ibibazo byinshi twabashije kumwereka ngo bashobora kuba barasukwaga n'abantu ngo bivuriza muri afurika y'epfo ngo iyo barwaye ibintu nk'ibyo ibyo turasanga ari ugusinyagura icya kabiri ni uko tudashobora kwemera ko atambutse ibintu by'ibinyoma kuri iyi radiyo duhari dufite ijambo nk'aho yabashije kuvuga ngo ngo ikibazo cy'abanyamurenge ngo n'ababembe ngo cyaba cyaratangijwe n'ayo magambo yanze urunibembe ahakana ubwenegihugu aho arabeshya cyane kubera ko ngewe aho niho mvuka mvuka muri zone imwe n'abo banyamurenge avuga ikibazo cy'abanyamurenge n'ababembe cyatangiye muri mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda za mirongo itandatu igihe habagaho intambara ya Pierre murere ndetse n'abitwa ba shabani ndalo n'abandi icyo gihe niho abo ba murere batangiye kurya inka z'abanyamurenge abanyamurenge nabo baza guhabwa imbunda na mubutu kugira ngo bamufashe aho niho ikibazo cyatangiriye kuvuga rero ko byatangiye muri za mirongo cyenda na kangahe ikibazo cy'ababembe n'abanyamurenge aho yabeshya icya kabiri arimo arabeshya abamwumva abatwumva avuga ko Bisengimana ngo icyaba cyaramukuye kuba konseye partikiriye wa mubutu ngo ari iki kibazo cy'abarwandofone mbese abakongomani bavuga ikinyarwanda aho arabeshya azarebe azashaka ababizi bazamubwira ko bisengimana yakuwe kuri uwo mwanya n'inyubako amainvestisema bagombaga gukora ikisangani hanyuma baza gusanga harabayeho ibintu bidasobanutse ndetse biza baza gusanga ari bisengimana baba barabikoze baramuhagarika hanyuma rero kuri uwo muvandimwe wari uvuze arimo avuga ati aba bantu ntibasubirana hariya iwabo ko bashobora kuzabasangayo ndetse avuga na disikuru ya perezida w'u rwanda yavugaga ko abantu bazajya babarasa ku manywa y'ihangu icyo mvuga igihugu cy'u rwanda cyakagombye kugendera ku mategeko ubwo salomo arimo aravuga ngo ni igihugu ngo buri gihugu kigira amategeko yayo ntekereza ko mu rwanda nta tegeko na rimwe ryanditse ko umuturage agomba kuraswa ku manywa y'ihangu bityo rero nkabona ko inzira nyinshi izo mpunzi nk'uko nabivuze zizagira uruhare nazo ku bibera iwabo mu gihe cyose bazashaka kugira uruhare mu bibera iwabo bahisemo gutaha bazataha ndetse iyo mitwe yose imwe n'imwe yanaremwaga n'abana babo bazagerageza kugira ijambo babashe kubyamagana ndetse bashaka amahoro y'igihugu cyabo nibabona naho bidakunze aho ngaho bazareba ubundi buryo ntekereza ko ntabwo mbisobanukiwe neza hari ibihugu byinshi bashobora guhungiramo ntekereza ko hari abari abahungiye i bugande muri bo bameze neza abahungiye i burundi hari abahungiye hari ibihugu byinshi by'ubuhungiro singiye kubahitiramo bazabyigaho barebe igikwiriye nibabona ko uko gukandamizwa bavuga mu rwanda bakurambiwe ndetse bigeretseho no kuraswa bazabasha gushaka ubundi buryo bagerageza kugira ahantu bashobora kubona amahoro namwe haba imfura mu nyarugero mu kanya gatoya cyane rwose ku cyiyumviro cyashyikirijwe na erize ngendakuriyo avuga ko abo batuzibanye kongo bakwiye gutaha mu gihugu cyabo reka bakagira uruhara mu guteza imbere no gukingira umutekano wabo duga ku ijambo murakoze cyane icya mbere cya mbere nshimiye umuntu uvuze ati twakatashye tukayakubaka igihugu cyacu ni byiza cyane kuko nta muntu n'umwe wifuza kuba ahatari iwabo umuntu wese yifuza ngo bari iwabo ntawifuza kuba umushyitsi buri gihe cyangwa se ngo abe impunzi buri gihe kandi nizeye yuko tutazahora turi impunzi ubuzima bwose ibintu bizagera igihe imana irahari izatwibuka kandi tugomba kubihanira tugakora Eh, na- na- babwiye mu by'ukuri ko njyewe si n'umunyepolitike n'umuryango wacu n'umuryango ugamije kugira ngo dufatanye turebe ukuntu twabaho neza mu gihugu cya amerika tubane neza n'abo twasanze kandi abana bacu tubahe uburere n'umuco tubakundisha igihugu cyacu cya kongo igihe tubabonye igihugu cyacu cya kongo ukumvisha ko hano turahari turaba eh, tutuye muri amerika igihugu cyacu kidufashe neza ariko twibuke ko iwacu ari muri kongo Eh, icyo navuga kuri ibyo ngibyo eh, hari ikindi numva turi kumubaza muri iyi minsi kuko hari amashyaka amwe ya- ya- hari abanyepolitike bamwe amashyaka amwe ya politike yitwaza ikibazo cyacu akagenda- aka- akigira nk'aho ari abavugizi bacu ntabwo kabisa ibyo mwumva ku maradiyo nta bantu na bamwe twatumye nta shyaka n'imwe twatumye nta banyepolitike twatumye twebwe turi mu kabura k'abantu bacu bikurira ku kibazo cyacu ngo bajye mu bibazo byabo n'u rwanda ntibabireke ntibakore ibyabo ntibakoreshe mm, eh, inte- intego bafite n'izabo twebwe ntituma barwanya igihugu cy'u rwanda turi impunzi turashaka uburenganzira bwacu bw'impunzi asigaye nitubona amahoro tukagira ubuzima tuza- tu- tu- tu- turahanira kugira ngo tu- kongo yacu Ariko me- itungane tugende tu- twubaka igihugu cyacu ndanagira ngo icyo ngicyo kabisa abantu bacyumve abanyepolitiki ntibazamukire ku gihugu cyacu kugira ngo ntibatangire ku kibazo cyacu nk'impunzi ngo bagende bakitwaze bajye ku eh, ku- kugikoresha ngo ba- ba- ba- ba- ba- barwana- ba- ba- barwanira igihugu cyabo Ego me- Njye navuga cyane cyane nk'iradiyo njya numva radiyo itahuka yi- yigeze nk'ari umuvugizi w'impunzi ibyo ngibyo kabisa ibyo bakora ntabwo twabibatumye ntabwo bo- bari mu gahunda yacu ni abanyarwanda nti- ntabwo ari abakongomani ikindi cya kabiri leta yacu le- le- leta ya kongo ntireka ibyo irimo urabona imi- abantu bamaze iminsi bapfa basaba ura- buriya butegetsi ngo buve- abasi- abari mu gihugu abanyagihugu bapfa basaba ngo buriya butegetsi buveho buriya butegetsi nibuveho hariyo ubutegetsi bwiza natwe dutahuka igihugu cyacu twitungane twese twubaka igihugu cyacu egome tubibutse inshuti mwese ko muri murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na gerard gerard mwiriwe neza
mwiriwe muri hehe
ndi bujumbura ku buterere egome izina ry'ikirundi ninde
sabwe izina ry'ikirundi ninde
sabwe hari induru nyinshi aho uri eh, jya ku ruhande hanyuma ubaze ikibazo wihuta cyane
igome urumva je nababazwa n'ukuntu izo mpunzi zifashwe nabi sabwe duga ku ijambo turakumva uri mu nduru nyinshi vuga duga ku ijambo mu kanya gatoya
je nababazwa n'ukuntu izo mpunzi zifashwe nabi hajya nanditse nanditse igitekerezo Nagi- nanditse ikintu ngira icyo nterera kugira ngo ababijejwe ba- baronke ukuntu bazitunganiriza
egome kubera birashika umuntu- kubera birashika umuntu wese agahunga nicyo gituma nanjye mbabazwa n'ukuntu impunzi zitotezwa
Eh, murakoze murakoze gerard murakoze reka duhe ijambo dr dr baravuga mugira icyo muvuze cyane cyane Eh, musubiza n'ibyashyikirijwe Ah, mu kanya gatoya cyane Donc, rwose eh, umunota umwe eh, mumbabarire I- i- cyane i- rwose ikibazo, cy'uko inyishu ndi zi- nkora polemike ariko uwo muvandimwe rwose uri kunyigisha amateka y'ubuzima bwa bisengimana wagira ngo ntabwo muzi bisengimana turaturanye ga genda umunyejwi abisobanukirwe bisengimana n'uwo ku ijwi ibyo abimenye rwose amateka ya bisengimana icyo mwibutsa kugira ngo yumve ko mbizi kugira ngo habeho zone d'ijwi c'est bisengimana qui a amené mobutu à ijwi c'est la seule fois qu'on a eu un chef d'état congolais zayihwa kiveni yayijwi ibyo abimenye twagiye kubyinira mu butuna bisenyimana icyo gihe nari umwana ndi muri ekole primaire ibyo abyibuke abizirikane naho ibindi byari kwirwa azana bya byo bijya byakisanganiza investissement muri kongo se umutegetsi wategetse ntiyibe yamubonyehe icyo ni kimwe Bon, tugaruke ku kibazo cya ngombwa rwose kandi ndagira ngo abantu bagerageze kutwumva badukurikire neza dushobora gusobanukirwa dute ko bakomanda region nka masunzu i bukavu ntabwo yigeze atanga umutekano muri sud kivu kugira ngo impunzi zihungiye i burundi zitahuke ubu ngubu dufite francois kamanzi muri nord kivu ni komanda region kuki atigeze atanga umutekano kugira ngo abantu batahuke navuze general bisengimana yahoze ategeka polisi nasiyonale kuki atigeze atanga umutekano ngo abantu batahuke navuga nta bose ntibarusahurira mu nduru abo bantu iyo barwaye bivuriza i burayi n'abana babo ugasanga bose bameze neza cyane ntacyo babaye bakajya gukinira rubanda ku mubyimba umugabo ngo ndi umushinyaguzi niwe ushinyagurira abaturage ko adashaka ko abaturage bamenya aho ukuri guherereye tujye tuvugisha ukuri rwose mu mbabarire ukuri guca mu ziko ntigushye tujye tuvugisha ukuri nitwa baravuga kandi ndavuga ibyo rwose izina ni ry'umuntu kandi rirashyuye ubwo rero twumvikana abantu ntibakomeze kujya batubeshya ngira ngo kuri uyu munota abakongomani bava bakagera abumva ikinyarwanda abumva igiswahili ringana abazumva iyi mvugo bamenye yuko ikibazo cyacu ni kongo ikibazo ntabwo ari u rwanda si ubugande si ikibazo ni abategetsi badutegeka ni bene wacu bagenda bakaturya babaye inyamaswa zirya abana babyaye bakarya ababyeyi nicyo nagira ngo mvuge rwose iryo jambo nagira ngo ryumvikane abo poza bagenda bakatubwira ngo ntabwo bavuga rumwe n'ubutegetsi ugasanga bari muri sena ngo itegeko nshinga ryarabaye viyole kandi ugasanga abo bantu baracyari mu butegetsi ntabwo bashimijwe n'uko ubutegetsi bwabo uko bakomeza gukamira ego ndabona akanya kariko karihuta reka tubaze n'umushyiranahe ndabimana semana ikibazo cy'izo mpunzi curangira gute mu buryo bwihuta
murakoze cyane bimaze kugaragara ko ibiganiro byagiye bibaho byinshi nk'uko umuvandimwe dr baravuga avuze byagiye bitwara abavandimwe benshi kisasa ndetse bene wabo wabo ngabo bari mu makambi bagera ikisasa ibibazo bigahita birangirira aho ngaho ndetse hagiye hanavuka imitwe salomo atarimo avuga kandi bamwe mu bayirwanagamo baraturukaga aho ngaho muri izo nkambi iyo mitwe ya za cndp za emuventura iyo yazaga n'ubwo uwo kamanzi yavuze ari komandare jean byanze bikunze ntabwo iyo mitwe yajya ize kuzana amahoro muri ako gace bari batuyemo ndetse yavuze n'amasunzu ntekereza ko muri kivu y'amajyepfo uretse ikibazo cya mayimayi ya kutumba cyari kimaze iminsi ibyo ni ibibazo bagomba kuzabaza abo bavandimwe babo buri gihe haba amasezerano bagahita bajya ikisasa bagera ikisasa bagaceceka ibibazo bigakomeza ndetse bagenda bahabwa n'imyanya ikomeye cyane nk'uko umuvandimwe salomo baravuga yavuze bagera iyo myanya ntibabashe kuyikoresha kugira ngo babashe gucyura impunzi kiriya gihugu bagezemo na visi perezida w'igihugu ariko ibintu bikomeza kudogera tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na yohani yohani mwiriwe neza imana ibazigame nkundikiye yego me muri hehe
mu rugombo i burundi izina ry'ikirundi ninde bankuwiha bankuwiha duga ku ijambo ikibazo akanya karagiye ikibazo icyumviro murakoze cyane ni icyo nagira mvuge ni mu bijyanye n'ububwicanyi bwabaye mu rwanda bwabaye bw'agahomeranwa ni ibintu bitangaje cyane mugabo ntawe byotangaza kuko mu rwanda barimo kwaha kw'abazungu barimo kwaha kw'abazungu bijya bintu byaratubabaje nta kuntu umuntu yokwagira ngo hanyuma atege amatwi kubite nk'ibiganza iyo hasubire muyikebure muyidushikirire kabisa nimba iduteranya muri afurika ariko uwo umuntu ukagaruka kumuryoza ibyo bamuhaye umubyuga bukamuha amahoro mu rwanda baranguye mugabo nibyo mu burundi duca umugani mu kirundi ngo agatoke kamenyereye gukomba kama gahetanye ibyo twaboneye muri congo batugire birarengeje nibyo nagira nshikirize nibageguze bamenye ubuzima bw'umwuka reka atihabwe
murakoze yohani bankubiha reka reka duhe ijambo umushingantahe habifura mu nyarugero mu nyarugero ikintu ijambo mushikiriza abandi batutsi ba nyekongo bari muri iyo kampi ni irihe ikintu kimeze nk'icobeza agatima ubutumwa mwubaha n'ubu
urakoze cyane ikintu nabwira abavandimwe banjye gituma abavandimwe benshi icyo abavandimwe kugira ngo aho bari ntibakomere ntibakomere natwe akababaro bafite turagafite turagafatanyije kandi ikindi turagerageza gusaba gusaba abashobora kuba bagira icyo babafasha icyo babafasha nka hsr tubisabe ikurikize inshingano zayo niba ngombwa dusabe n'abayikuriye kugira ngo nabo hsr ikomeze inshingano zayo kuko umuvandimwe wo mu burundi abivuze ati hsr ntabwo mu bintu babakoreye muri congo koko urumva kugira ngo abantu barwaye bavuga ati abangaba turavura abangabo b'inasigare ibyo ngibyo koko ni nagahomamunwa ikindi cya kabiri mvuga ni biriya bikora ngo ibate nikurikiza inshingano zayo yibateranya ngo ibatererane nikurikiza inshingano zayo biteho urabona uburezi ubuzima ibyo kurya bari mu nshingano zayo ntibibakorere ikindi cya kabiri nayisaba haseri ni ukugira ngo bariya bayobozi bakoze ariya amahano yo gutererana abo bashinzwe kurera nabo bagerageze ukuntu babahana ikindi navuga kuri uriya muryango mpuzamahanga wa hayiseri ni ukugira ngo aho bari hari bariya iriya nkambi ku kibuye hari inkambi ya kiziba hari ziriya nkambi zindi hari iya mugombwa hari iya gihembe hari iya nyabiheke hari iya hari iya gikongoro izo zose uko ziri baze batangire hariya ubwo n'ahandi bari bafite gahunda yo kugira nabo bagende ibyo byo bakora byose by'ubuzi byose birakorwa nawe abafite gahunda kuzabaganyiza nibahaguruke bakanguke bakora inshingano zayo be gutatira inshingano zayo bakora inshingano zayo ikindi cya kabiri nabwira abavandimwe bacu bari hariya kugira ngo bamenye aho bari akabaro barimo turagafatanyije ntibafite ubw'inyagamburiro wenda dufite uko tw'inyagambura turagerageza tubafashe uko dushoboye ari ukubavugira ari ukubatabariza turatabariza uko dushoboye bihangane bakomere kandi ngasaba abanyumva bose abanyumva bose basabire abari guhigwa bari mu nkambi abari bafunzwe bari mu magereza bari ko babafungure bazize akarengane babafungure ikindi cya kabiri navugaga ni bariya bapfuye bashyinguwe ahantu bashyingura abanyagihugu bakaba bahavana bakabashyingura n'abagenzi babo mu irimbi ry'inkambi ikindi navuga n'ikijyanye na habifura reka ndaguha akanya usozere mu kanya reka tubanze duhe ijambo na niy'ukuri niy'ukuri mwiriwe neza niyo kuri muratwumva
yego ndabumva duga ku ijambo kanya karagiye ikibazo cy'imviro
yego reka mbanze n'ingoga cyane nashaka mbanze babatumire mwadutumiriye mbega ibintu byo gukoresha ingufu nka zijya mu kurasa abantu bagacupa nka kujya babisiguriye bo hanyuma mbega bobo nk'abo bashinga ntayo mwatumiye nk'imboneza bo biteguriye gufasha iki izo mpunzi twumva ziri mu bibazo bikomeye murakoze ni ukuri reka dutangure kuri ndorimana semana mu kanya gato amasegonda mirongo itatu kuri icyo kibazo
murakoze cyane biriya bintu nta gahomamunwa biriya tubiheruka kera mu gihe afurika yari igitegetswe na za pariti nike n'abaperezida b'abanyagitugu cyane ntabwo natekerezaga ko mu kinyejana cya makumyabiri na kimwe hari umuntu wakwihagaragambye agaragaza ibitekerezo bye ngo aho kumwumva ngo bamurase ni ibintu by'agahomamunwa mu by'ukuri ndetse nkaba nakwibutsa leta y'u rwanda ko hariho ibyuka bihumanya mu maso bikoreshwa ahantu henshi ndetse n'i burayi muri kino kinyejana rwose cya makumyabiri na kimwe ntabwo ari ikinyejana cyo kwica umuntu cyo kurasa umuntu ahubwo cyakagombye kuba ari ikinyejana kijyana abantu mu iterambere ndetse n'ubwisanzure mu bitekerezo no kumva ibitekerezo y'abantu dr salomo baravuga tuga ku ijambo amasegonda mirongo itatu
uyu murakoze bwana fred icya mbere ndagira ngo muhumurize kandi mbwira abavandimwe bari mu nkambi hirya no hino haba mu rwanda haba muri zambia haba muri angola haba muri central afurika ko ikibazo turagisangiye twese akababaro turagasangiye kandi ko twifatanyije nabo mu kababaro kandi ko tuzakora uko dushoboye ibishoboka abo tuzashobora gusura ko tuzabasura icyo akaba ari igikorwa kimwe icya kabiri ndagira ngo mbibutse yuko bagomba kwihangana bakaba abashishozi kazagenda ngo babe manipule par abantu bagenda babeshya ijambo rya nyuma bakagerageza kubahiriza amategeko y'ibihugu barimo bakagenda ngo bishyire mu bibazo kandi ababibashyiramo badashobora kubibavanamo habimfura munyarugero ijambo rya nyuma nirwanyu musozere murakoze cyane ndabashimira cyane mwese iterezo mutanga ndagira ngo buri muntu wese aho ari nta n'umwe n'umishe muri mwebwe udafite akababaro ka bariya abavandimwe bacu bari mu nkambi abashoboye kuvuga bose baragaragaza ko bafite akababaro kari abantu ndagira ngo n'abatavuza nk'aho bari kumva iyi radiyo bose akabaro turagasangiye ndagira ngo bavandimwe muri mu nkambi cyane cyane ziri hariya mu rwanda abifura Na- mu nyarugero ndagira ngo mbamenyeshe, ndagushimiye mba- mba- cyane mbabe rwose mwiha- mugiye ku gukomera, kanya muhumure.
watoye kugira ngo tuganire ndagushimiye nawe dr eh, salomo baravuga ndagushimiye ndorimana semana turashimiye n'abavandimwe bose batereye baduteye akamo bagashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu muri isanga cy'uyu munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika